hello guys hello people mona rush watch this video first eh after the video i go analyze the video for una make una understand better what's in the happen make una come see mohbad na mohbad eh, eh, manager na una dey see so mohbad manager na she una dey see so mona see wetin how life dey do person mona see the way life be yes so. mona watch. àwọn èèyàn ńláńlá náà ló wá bẹ́ẹ̀ bíi sẹ́ẹ̀sì ọ̀hún ọdúnládé adékọ́lá Eh, bíi sẹ́ẹ̀tì àwọn bọ̀dá ṣáàgì eh, bíi sẹ́ẹ̀tì àwọn ìjẹ̀bù ọmọ ọ̀dẹ̀ ẹrú ìmẹ́lẹ́ rípa olóòrùn eh, ibẹ̀ kọ́ mo ń lọ bọ̀ èèyàn kan ló wá bẹ̀ tó wá dùn mí jù òun ni ṣe yìí ọlọ́run à ah, ṣe yìí ṣe yìí five six kọ́ ṣe yìí mánìjà Mohbad ó wá pátì bọ̀ látìgbà tí Mohbad ti kú ò jáde àárí kọ̀ọ̀kan ò sẹ́nìtì mánìjà dẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí Mohbad bá ní ìwọ lọ́ọ́ máa tí Mohbad bá fẹ́ ní nǹkan ìwọ ló máa rí inú hundred percent nǹkan tí Mohbad ní ìwọ ló máa mọ seventy bọ̀ látìgbà tí Mohbad ti wá sí ṣò tó ti túmọ̀ kú ló ti yá láti rí ẹ mọ́ o ò tẹ̀lé wá ṣò wá láti tó fi lọ kú àwa gbọ́ àbí ẹ no worry now bọ̀ yá ẹ lè wá pàtì bọ̀ o ò lè wá court o ò lè ṣàlàyé nǹkan tó pa Mohbad fún wa ẹ ní sinmi lágbára ọlọ́run gbogbo yín ọkàn ya yín ò ní balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin artist yẹn ẹ lẹ́nu ọlọ́bẹ̀ nìyá yín àwọn aago òsúnmọ́ kò dúgán pí àwa ẹ̀ ní kúure sẹlẹ́bù làwa náà ìkòròdú àwa gan máa kóra wa jọ àwa gan máa jáde tán kò dìgbà tá a bá ń wọ mọ́tò lọ ibì kan abẹ́ yá wèrè. Hmm, justice for mobile, my people. Na one of the people wey be say dem dey seriously dey advocate for mobile. Dem dey seriously dey support this justice for mobile movement be this. And wetin this man talk is nothing but the truth, guys. Sheyi since Mohbad kpai since Mohbad kpai reach now, àròjù Sheyi ńlẹ̀ a rí ojú ṣèyí nílẹ̀ we did not speak we did not see ṣèyí anywhere not even to grant interview or anything even when paulo talk about uh, uh, mohbad he say mohbad and his manager if mohbad dey go america today na manager if he dey go anywhere today na manager manager no fit come outside come tell us wetin mohbad do people wey make dem dey pursue am manager no fit come outside come tell us wetin mohbad do wey make dem dey bully am up and down whether na because of the birth of the child abi e get another underground business wey mohbad do manager no fit come tell us wetin kpai e own person who does that, my people? who does that if anything happen to artist na their manager dem dey fit dey find out everything from seyi kanle when e happen we hear say seyi run seyi go abroad he come back during mohbad uh, uh, liam birthday na we take see am for camera during liam party na we take see Sheyi for camera. There have been news upon I will say Sheyi they hug uh, uh, what's it be her name Wunmi they hug her and they hug her we don hear many many things about Sheyi and Wunmi say the two of them na likiliki of each other They dey likiliki each other when woman woman dey do on top each other we don hear am but we no wan dwell on am we don hear so many things but wunmi wunmi wicked but seyi is evil seyi mohbad uh, manager she need to be arrested i no know why dem no ever call her for questioning in all of this and prime boy ọmọ ọlọmọ ó lọ party ó lọ lé they dey use police find prime boy find prime boy up and down seyi who get question Nobody ever went close to her. Nobody ever called Sheyi go meet her. Yes o, Sheyi wey be say "Ole, lẹ̀ mọ́ Mohbad ni. Ó lẹ̀ mọ́ Mohbad tipẹ́tipẹ́ because that is how it should be. If any show is going on or coming in, it will go through Sheyi. All these royalties and this one, that one, that one, that one. I know say Sheyi go don't go tell Wunmi everything she knows all the password all di movement pipo wey dey owe mohbad money everything na mohbad money dem take dey live life she comot her head borrow The same sheyi wey mohbad carry for head everybody wey mohbad get for this life guys every single human being wey mohbad get dem betray am bella shmurda no try yo. bella shmurda no do well bella you no try with the way you said you love mohbad i expect say by now everywhere for don't cast They go say wetin they shake everywhere They go say na boy eh, bella but fine boy bella we no hear anything we no hear anything we no see anything just imagine imagine una come dey follow dey turn against baba mohbad dey turn against baba mohbad Shey, you no try no level for you no level for you you no try and to think that these people feel like eh una don do una don do am sheyi come manage another person make we see come manage another person make we see because if you can do this to mohbad who go grab na adura you wan manage na adura you wan manage except so adura and ewumi family members because i no know which reasonable person go come say make this same person manager that could not provide security for your own person a client you could not protect all the things wey happen for your front you could not testify person just kpai like fowl like that and e get manager wey know everything wey dey follow am enter dey follow am come out all the time wey dem dey bully mohbad dey do una wan tell me say You no dey there sheyi no ever carry camera record any day same thing with the wife you get celebrity as man that kind of thing dey happen you could not record instead dem say wunmi go dey cry go dey share crocodile tears if dem dey bully mohbad for her presence you could not record go live Obi, be did DJ Switch do? That is one thing she did for Nigeria during MSAS. Go live. What did this boy do to you people, But Because now because of you. Now the thing they happen, you go form tears, you go form this one. God go judge una. Wumi, Sheyi, God go judge una. Go judge una big time. I'm telling you. God will judge you big time. ah by the time god finish with una go know mohbad no dey sleep he is not sleeping he is not sleeping he is not a bastard yes anyways guys na so the matter be make i see wetin una think for comment section i go dey see una for our next video guys justice for mohbad bye